muriko mwumviriza radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika ribandanya ibiganiro vyaryo vyo mu gitondo mu kirundi n'ikinyarwanda baduteze amatwi namwe mugitangura kutwumviriza namwe mwese mwatanguye kumva ijwi ry'amerika mugikanguka twongeye kubaha ikaze mu biganiro vyacu muri kumwe na fideli niyo ngabo nije nyoboye ibiganiro vyo muri aka kanya uyu munsi ni kuwa gatandatu itariki cumi na zitanu z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda muri uyu mwanya tugiye guhera ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini inyuma yaho turaza kubandaniriza ku kiganiro iwanyu mu ntara cerekeye amakuru yo mu ntara z'uburundi no mu makambi y'impunzi z'abarundi duhere ku makuru yo mu karere k'ibiyaga binini aho perezida wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo felix tshisekedi yabonanye na perezida w'uburundi petero nkurunziza mu rugendo yagize mu burundi ejo ku munsi wa gatanu bahejeje inama barasohoye itangazo mugenzi wacu frederic nkundikije yavuganye na claude karegwa ndenzako umuvugizi wa perezidanse y'uburundi yatanguye avuga intumbero y'urwo rugendo ndabaramukije frederic ndaramukije bariko baratwumviriza urugendo mu majambo make ni urugendo rwo gutsimbataza imigenderanire iri hagati y'uburundi n'igihugu ca repubulika iharanira demokarasi ya kongo haba mu migenderanire hagati y'ibihugu bibiri imigenderanire amashyirahamwe mpuzamakungu bahuriramwo yo mu karere cyangwa amashyirahamwe mpuzamakungu yagutse hariho kandi no gushima ingene ibihugu bifitanye imigenderanire myiza mu buryo butandukanye hamwe kandi no kuvugana ingene bokingira umutekano ku bihugu bihana n'ukuntu igihugu cya repubulika iharanira demokarasi ya kongo cyifuza guhanza uburundi mu mashyirahamwe mpuzamakungu busanzwe burimo kuri icyo kibazo cy'umutekano hagati y'uburundi na kongo muri iki gihe haravugwa eka umurwi urwanya ubutegetsi woba ucumbitse mu buseruko bwa kongo hakaba kandi haravuzwe n'amakuru avuga ko hariho abasirikare b'uburundi bagiye gutana mu mitwe n'iyo murwi icyo kibazo bakivuze kuri iki nta kibazo ntibavuze umugwi ku ruhara rwawo kuko uwo mugwi nta n'uwuzi ko uhari cyangwa utahari kugeza uno munsi icyo bavuze gusa ni uko hariho imigwi ihungabanya umutekano ikawuhungabanya mu burundi ikawuhungabanya umutekano mu gihugu cya kongo iyo migwi yose bita mu gifaransa ari force negative iteza kurwanywa nta kuvuga ngo uyu mugwi wegamiye aba wegamiye ibyiyumviro biriya icyo bahuriza ko ni uko abantu bose bahungabanya umutekano n'amahoro muri kano karere bategerezwa kuvugutirwa umuti bategerezwa kurwanya kurwanywa n'ibyo bihugu byose uko ari bibiri byivuye inyuma boba bashikirije ukuntu bazovugutira umuti iyo mirwe ibyo mu bisanzwe hari imigwi y'abahinga iraheza abakuru b'ibihugu batanze intumbero kuko iyo ntumbero ntiyari ihasanzwe ku mbure hari hagahaze batamaze gutanga intumbero rero abajejwe iby'umutekano no kwivuna abansi muri ibyo bihugu bazoheza bakorana mu minsi y'imbere mu minsi iri imbere umwe wese mu byo ajejwe baheze baraba umuti ubereye uvugutirwa iyo migwi kandi si imigwi twavuga yuko iteye ubwoba cyane ibyo bihugu biriyemeza byonyine ko bishoboye birashoboye kurwanya iyo migwi bitarenze gusaba imfashanyo mvamakungu mu majambo make cyane rwose umubano hagati ya kongo n'uburundi wifashe gute imigambi igiye gufatwa n'iyi
mu majambo make hagati y'uburundi na kongo hari umubano mwiza cyane ni ibihugu bisangiye byinshi bisangiye ubwa mbere urubibe bisangiye kandi urudandazwa bisangiye kandi amahoro kuko mu bisanzwe iyo amahoro ku mubanyi atifashe neza iyo umutekano ku bubanyi utifashe neza ntiwosya bwose ngo iwawe bimeze neza icyo rero biyemeza baremeza yuko higeze habaye gusamara rimwe na rimwe ugasanga haba mu byo kudandaza haba mu byo gucungira umutekano hariho agahaze ibyo rero uyu munsi bagiye inama yuko bagiye kubivira hasi bakabishimangira cyane ariko kandi banavugana n'uko iruhande y'ibyo bibahuza bagiye no kuvugana ingene igihugu cya kongo bigomba kwinjira mu muryango wa afurika y'ubuseruko coshyirirwa n'uburundi kuko izo ari inyungu kuri icyo gihugu bwa mbere ariko kandi n'inyungu ku burundi ni inyungu no ku bindi bihugu byo muri kano karere claude karerwa ndenzako umuvugizi wa perezidansi y'uburundi murakoze cyane rwose kuri aka kanya mwaduhaye tuve mu burundi tuze mu rwanda ho mu karere ka bugesera muri segitori ya gashora mu ishure rya nega ry'abayisilamu havugwa indwara y'amayobera yafashe bamwe mu bana b'abakobwa umwana afashwe n'iyo ndwara ababara mu mavi ku buryo adashobora kugenda ubuyobozi bw'ishure ababyeyi b'abana mbere n'abaganga ntibaramenya iby'iyo ndwara mugenzi wacu asumta kaboyi atubwira ibindi kuri iyi nkuru mu gihe cya saa yine za mu gitondo nibwo ijwi rya amerika ryageze ku kigo cya nega ishuri ry'abayisilamu riterwa inkunga n'igihugu cya kowete ryubatse mu murenge wa gashora mu karere ka bugesera iki kigo cyakira abanyeshuri b'abakobwa gusa kikaba gifite abana magana atatu biga kuva mu mwaka wa mbere kugeza mu wa gatandatu w'amashuri yisumbuye umuyobozi w'iki kigo amza numan yabwiye radiyo ijwi rya amerika ko bagiye kumara ukwezi bugarijwe n'indwara ifata abana cyane cyane abiga mu cyiciro rusange tronkome igafata mu mavi umwana wayirwaye ntabashe gutambuka urebye ni indwara ubona ifata umwana kugenda akananirwa kugenda byatangiriye ku mwana umwe tujyana kuri centre de sante ya gashora bagerageza kumuha imiti za ibuprofene na za moxi kugira ngo bamugabanyirize ububabare ariko biranga bigaragara ko umwana atarimo gukira nyuma yaho noneho nibwo yagiye ifata muri bigenda ifata benshi benshi ku buryo kugeza ubu ngubu abamaze kugerwaho n'iyo ndwara bose muri iki kigo bagera kuri makumyabiri na bane ubundi bitangira umwana akubwira ngo araribwa mu ivi noneho kugenda ukabona aragenda asa nk'uri mu kubuhata ukuntu ariko hari n'aho bigira noneho n'izo ntambwe bikanga umwana akagenda asa nk'ukambakamba tugerageza kureba uburyo tugenda tubaterura tukifashisha abakozi basanzwe cyangwa se abanyeshuri bagenzi babo abana bafashwe n'iyi ndwara n'abasanze mu ishuri bari kumwe na bagenzi babo badahagurutse ngo batere urutambwe bagende ntushobora kumenya ko hari ikibazo bafite gusa byose bigaragara iyo umwana agerageje gutambuka bamwe batararemba bagenda bakambakamba hasi abandi bazahajwe n'iyi ndwara ubabwirwa n'uko batabasha gutambuka byose bakaba babikorerwa na bagenzi babo icyo bahuriyeho ni ubwoba no kwiheba cyane yewe nari niryamye ko nkajya numva mu maguru harimo harababara ndangije mpagurutse kugenda birananira kwa muganga babura uburwayi anjyanye mu kinyarwanda bapfa kumpereza umuti ariko ntabwo bavuze icyo ari cyo umuti w'umwaye biragabanyuka mara icyumweru cyose ngaruka ku ishuri ku cyumweru kuwa mbere mu gitondo birongera biragaruka kugeza n'ubwo ntabwo birakira kuba bwo ni bwinshi natwe kuko ntawe tuzi ibyo ari byo duteye ubwoba numvaga gutya amavi n'amo inyuma handya mu gitondo mbyutse mbona ntabwo ndimo kugenda neza ubu bagenzi bawe nibo bagutera bakagukorera byose ababyeyi bafite abana barwaye iyi ndwara ituma batagenda bari batumijwe n'ubuyobozi bw'ikigo ngo baze kurebera hamwe icyakorwa bamwe twavuganye baremeza ko batazi icyo bakora nabo kugeza ubu ikibazo twakimenye ubuyobozi bw'ikigo buduhamagaye butumenyesha ko umwana yongeye kugira ikibazo ko n'ubushize yari yakigize turamuvuza tubona biroroshye agaruka ku ishuri nyuma rero bongeye baraduhamagara ariko ubu ntitwari twamubona ngo turebe niba bimeze nk'uko byari bimeze ubwa mbere ubwa mbere muza byari bimeze bite ubwa mbere ntabwo yabashaga kugenda neza ariko byari ukuguru kumwe twabuze icyo tubivugaho nyine dutegereje kureba ibisubizo bizava ahandi hantu henshi hisumbuye kugeza abana makumyabiri na bane nibo bafashwe mu kigo hose bamwe batwawe n'ababyeyi babo ko bajye kubavuriza mu yandi mavuriro abandi bajyanwa ku kigo nderabuzima cya gashora kiri mu karere ka bugesera nubwo abaganga baho nabo bemeza ko nta kintu babashije gukorera aba bana bwana habimana randuwari niwe muyobozi w'ikigo nderabuzima cya gashora twahuye n'ikibazo abana bakagaragaza ko bababara amaguru ariko bakababara iyo bahagaze iyo bicaye ugakoresha amaguru umuvoma nta kibazo baba bafite ariko ntibabasha kugenda iyo bahagaze barahanuka bakagwa twagerageje kureba ikintu kibitera kugeza ubu ntabwo turamenya impamvu twabanjije kubavura tuvura ibimenyetso tubona biranga turacyashakisha ngo tumenye icyaba kibitera turimo turabikurikirana twahamagaje urwego rw'akarere rwavuganye na minisiteri y'ubuzima ubu baragira ngo bakore ibindi bizamini biri porofonde tumenye icyaba kibitera ku rwego rwacu twebwe biraturenze ubu burwayi buvugwa muri iri shuri buranavugwa kandi mu karere ka nyabihu mu ishuri rya rambura ryigwamo n'abakobwa naho abana b'abakobwa biga muri icyo kigo biravuga ko bibasiwe n'iyi ndwara ibafata mu mavi bakananirwa kugenda kugeza ubu minisiteri y'ubuzima nta kiravuga kuri iyi ndwara ariko mu karere ka bugesera abashinzwe ubuzima bo baravuga ko bagiye kwifashisha inzego z'ubuzima zisumbuye bakabasha kumenya neza ikibazo cy'iyi ndwara asumta kaboye ijwi rya amerika mu karere ka bugesera mu ntara y'iburasirazuba turabashimiye bagenzi bacu ubu ni umwanya dusanzwe tubashikiriza ikiganiro iwanyu mu ntara kaze mwese iwanyu mu ntara
tuyagire mwese yisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushyika ku wa gatanu kuva izayindwi gushyika izayindwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
amakuru avugwa mu karere tuyahere mu gihugu cy'u Burundi aho umukuru wacyo Pierre Nkurunziza yongeye kwibutsa ko leta itazemerera imfashanyo zo guhungabanya ubwigenge bw'igihugu yabivuze ejo kuwa kane ubwo yafunguraga ku mugaragaro imurikagurisha ry'ibikorerwa mu Burundi ku nshuro ya kabiri ni inkuru ijwi rya Amerika rikesha abanywanyi bayo mu Burundi dusomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana muri iryo hayanishagurishwa salon industriel ry'ibihingurirwa mu burundi ryo kuri uyu wa kane umushikiranganji ajejwe ubudandaji yamenyesheje ko amahinguriro ari mu burundi yinjiza ibice cumi n'indwi ku ijana by'ubutunzi bw'igihugu jean marie niyokindi yavuze ko mu mahinguriro menshi hakora ugwaruka ku bice binini ariko kandi aranegura igitigiri cy'ayo mahinguriro ni ibiharuro bikiri hasi mugabo ndiko nditegereza umurindi umurindi abo bashinga amahinguriro bariko ari banini canke bakiri batonya bakaba bagifise uburyo bukenya ndabona neza yuko mu minsi iri imbere ivyo biharuro bishobora guhinduka umwimbu winjira ukarenga kure cumi n'indwi ku ijana abantu bakora muri ayo mahinguriro bakarenga babiri ku ijana kuko niko ndiko ndabibona cyo twovuga ububonye nuko ugwaruka batokwisuzugura kuko nabo nyene barashoboye barafise gushinga amashirahamwe yabo nubwo biruko ugwaruka ruvuga ko kuronka umutahe bitoroshe bivuye ku bukene bw'akazi buri mu gihugu jewe naramaze nka humanite general na informatike de jeshi maze kudekoza shika gatanu kangahe ariko nta nahamwe usanga baguhinyisha babwira yuko atakazi kahari agatahe naragerageje ndakarondera n'ubu ndacagerageza ariko mugabo n'ibyo kudandaza ubudandaza bwagiyemo abantu benshi cyane nta kintu kikiri gutambuka udafise utambukira ko biragoye nibaza ko bogufashanya bakegerana uko bazinanye canke n'abatazinanye barushanyishanya ubumenyi bagafashanya uko nyene niho bazotera imbere amashirahamwe kandi rikavyara n'ayandi mashirahamwe icegeranyo c'ishirahamwe mpuzamakungu oni co mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi cerekana ko ibice mirongo itandatu na bitanu kw'ijana vy'ugwaruka bitagira akazi urongoye ishirahamwe ry'abafise amahingure mu burundi avuga ko ikibazo c'ugwaruka rutagira akazi ari inkoramutima kuri bo olivier suguru aravuga uko bagiye kubashyigikira tujwe turarunda ibyo twabwira igisata cyo kuzokurikirana ukungene abakiri bato imikangara twabafasha kugira ivyigwa by'imigambi yabo y'abashaka bashaka kugira amahinguriro mato mato kugira ngo dushobore kujana nabo turaba mu ruhande rumwe ni igikorwa ca twese siko ca ibe yonyene siko c'umushikiranganji ni igikorwa c'abajene nabo nyene bahiriwe banahishije hariho ibanki amafaranga yashize mu kuzoshiraho ibanki ijejwe imigambi y'urwaruka twosaba yuko rero urwaruka rwoshobora kwiyumvira imigambi bakaja hamwe bakaja amakoperative bakaja amasosiyasiyo kugira bashobore kugira imigambi ishobora kubiteza imbere mugabe imigambi amabanki ashobora kuha ingurane ishirahamwe trademark east africa ryashigikiye mu gutunganya iri hayanishagurishwa ry'ibihingurwa rivuga ko amahinguriro y'ukuri rizoyashigikira na cane cane igihe ashize imbere urwaruka christian nibasumba arongoye ishirahamwe trademark east africa twebwe nka trademark east africa twariyemeje yuko ikintu cyose kibaza gifasha amahinguriro nyamahinguriro nyene tugasangamwo urwaruka aribwo novuga la force rukuru muri ayo maindustrie twariyemeje yuko trademark east africa tugiye kubishigikira uh, nuko trademark east africa yiyemeje gukorana na bose yaba leta yaba abikorera utwabo yaba ibintu bitangwa na mashirahamwe adaharanira igice bya politike y'ibyo sosiyete civile kugira ngo turabire yuko uh, yaba ugwaruka yaba uh, na cane cane ibintu bitangwa petites et moyennes entreprises amashirahamwe agitangura aserukiwe umukuru w'igihugu petero nkuru nziza mu ijambo ryiwe ryo kugurura ihayanishagurishwa yasabye abarundi cane cane ugwaruka kwijukira gukora imigambi yago yaneguye ugwaruka rubandanya kuja mu bindi bihugu yibukije kandi ko leta arongoye itazokwakira imfashanyo iyo ari yo yose ishobora kuza ihungabanya ubwigenge bw'igihugu uburundi ntibuzokwemera na rimwe imfashanyo y'uburyo bwose izoza ihungabanya ubwigenge bw'igihugu agateka k'igihugu canke gutitura imico n'akaranga vy'abarundi ku bijanye na politike y'amahinguriro twipfuza gushiraho uburyo bwo guhingura ushobora guha akaryo ugwaruka kwijukira guhingura umukuru w'igihugu yasabye kandi umushikiranganji w'ubudandaji gushikiriza mu maguru masha politike y'ubudandaji ijanye n'umugambi w'igihugu w'imyaka cumi
nshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
mu rwego rwo gufasha impunzi z'abarundi kwigira ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku biribwa pam ryatangaje ko kuva mu kwezi kwa karindwi k'uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda rizatangira uburyo bushya bwo gutanga ibifungurwa ku mpunzi z'abarundi ziba muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo binyuze mu buryo bw'amafaranga ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo uri mu rusenda mu nama yari ayihuje ishyirahamwe rya pamu n'amashyirahamwe arimo aseri na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi ndetse n'abaserukira impunzi z'abarundi mu nkambi yo mu rusenda pamu yavuze yuko igiye gusimbuza uburyo yari isanzwe ikoresha mu gutanga ibiribwa ku mpunzi z'abarundi ziri mu nkambi yo mu rusenda na murongwe bigirimana musa ni umuyobozi wa viraje ya kane yo mu nkambi yo mu rusenda yari yitabiriye iyi nama mu byo yatubwiye ariko yatubwira ko igiye guhindura ingene yahora itanga ifungurwa bahora batanga ifungurwa bakoresheje ikarata yo gupokerera ko ariko ubu bagiye guhindura iyo sisiteme kugira bakoreshe amafaranga yo ku maboko abarefije nka bose ntibabwakiye neza kuko bamwe bamwe bagiye berekana amakenga yuko hashobora kuba ubwicanyi cyangwa ubusuma kubera ko umuntu arose amafaranga usanga ibyiyumviro biba byabaye byinshi na cyane cyane ko bagize amakenga bamwe bahora badandaza bita bakomersa kumbere batazohava bashika mu ikambi kugira baronke ingene bazohava bagura bacabona ko ibiciro bizohava biduga byo kuronswa ifungurwa nico bituma benshi ntabwo babyakiye neza ariko hariho n'abandi babonye ko ari ibisanzwe kumbure bobo bivanye n'imvura runaka umuntu adashobora kumenya bivanye n'ingene urongoye pame yavuze ntiyashoboye kudetermina neza amafaranga uko azoba angana ariko niyo amadolari cumi n'abiri ariko bavuga ko bazotanga mu makongomani ariko tutazi ngo azafise valeri ingana gute mu makongomani zimwe mu mpunzi z'abarundi zari zisanzwe zikoresha aka gakarita ka scope mu guhahisha ibifungurwa abacuruzi bari basanzwe bazana mu isoko ryo mu nkambi umunsi wa foire bavuga yuko ubu buryo bwo guha impunzi z'abarundi amafaranga mu ntoki bubateye ubwoba kuko buzatuma habaho imikoreshereze mibi y'amafaranga mu miryango bityo bigatuma abana basonza twebwe ukuntu twabyakiriye twabyakiriye neza lakini bamwe bamwe nibwo twabyakiriye neza bamwe bamwe n'ingorane ku buryo bivanye n'abantu b'abagabo baruca bagenda kuyagiramwo amaswingi ku bintu bijyanye n'abantu b'abagabo bakunda kunywa inzoga n'abantu b'abamama nyene harimo abagomba kunywa inzoga urumva bwa buhera bwose ukaca buherera mu nzoga urumva n'abana ntibagire ngo babasumire byananirana turiko tuhapokera amapo none ubu naho biroca biba ayandi mbere yo dupokeye twapokera burya burese tukagenda tugasumira abana nuko usumiye abana njya ugashyira mu nzu nyamba ugenda kurya ibopemeni ukamenya ati ndoyishyura ibo zibiri ibo zitatu nayo ubu naho ari amahera aroba aziriye hamwe ni ukuri sinzi imana gusa niyo irobibona niyo kwizegwa samweri yabwijwe igihe amerika yuko ubu buryo ishyirahamwe rya pamu rigiye kuzajya rikoresha mu guha amafaranga impunzi z'abarundi mu guhahisha ari bwiza kuko ubu buryo buzafasha zimwe mu mpunzi zari zisanzwe zifite imirima yazo kenshi na kenshi abakomereza ahubwo banaduhenda cyane kuko kenshi sirito nk'abantu ze nk'abasiribateri cyangwa benshi hari benshi birimira ugasanga yifite nk'imyumbati akavuga ati jewe nta kamaro ko kuba nosoma nk'umuceri cyangwa ntabushyire mu cyangwa nk'ubufu kubera yaririmiye imirima agace yitamo kuvuga ati nabwinshi amafaranga agace bamuhereza mu buryo bw'amafaranga ugaca usanga umukomerisa yamuhereza ntuzenyi amafaranga ibihumbi cumi na bine umuntu ariko ariyumvira abona ko ntuzi ubwo buryo buzaba bwiza cyane paraporo bwahora misago filipo ni umucuruzi wo mu nkambi yo mu rusenda asanga ubu buryo buzagora impunzi nyinshi gusohoka inkambi zikajya kurangurira ibiribwa hanze y'inkambi nk'uko abacuruzi pamu yazanaga mu nkambi bari basanzwe babigenza kuko muri bo hari abavanaga amafu n'imikeri mu gihugu cya tanzania ndetse n'u rwanda ibaze nk'ubu barefugee turi ibihumbi mirongo itatu na ibihumbi birenga mirongo itatu ibaze nawe isoko rizosumiramo abantu barenga ibihumbi mirongo itatu na dusanzwe turi mu karere k'umutekano utameze neza ibaze abantu b'abasuma twagira ibigwanisho bamaze kumva ati kuko umuntu afite nk'itara cumi na zibiri yapfuka amafaranga itara cumi na zibiri umvyo byose ni ingorane ishyirahamwe rya pamu rivuga yuko ryagiranye amasezerano na banki ya tembe twari rizajya itanga amafaranga yo kugura ibiribwa ku mpunzi zo mu nkambi yo mu rusenda na murongwe buri kwezi vedaste ngabo ku bw'ijwi rya amerika mu rusenda wo mu ntara ya kivu y'amajyepfo
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika icyo ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
eee ndi mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
mu rwanda kuri uyu wa gatanu bizihije umunsi mpuzamahanga wahariwe gutanga amaraso muri uwo muhango ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima oms ryashimye intambwe u rwanda rumaze gutera mu gukwirakwiza amaraso mu gihugu hakoreshejwe za ndege zitagira abadereva bita drone ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya amerika pierre claver niyo nkuru uri i kigali kuko mba numva ko amaraso ntanze agiye kuzafasha abanyarwanda yaba uwanjye yaba uwo nta uw'ahandi numva byangirira akamaro kuba ndiho nawe akabaho uwo mukenyezi amaze gutanga amaraso inshuro zirenga mirongo ibiri na zitanu kandi n'ubu ku myaka y'iwe mirongo ine n'itatu avuga ko atagiye guhagarika ico gikorwa yita ico gutabara abababaye ni uko hari umunyarwanda ushobora guhura n'impanuka runaka akagira ikibazo cyo kubura amaraso akayahabwa n'abagiraneza bitanga amaraso kugira ngo ayabone nkishimiye ntawe ukimpatiye mba numva ameze neza kuko mba numva ko amaraso ntanze agiye kuzafasha abanyarwanda yaba uwanjye yaba uwo nta uw'ahandi numva byangirira akamaro kuba ndiho nawe akabaho mugenzi we sengumuremyi principe we wageze ku nshuro ya mirongo icenda na gatandatu yatanguye gutanga amaraso mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda n'umunani avuga ko ari iteka kuri we agatinyura n'abandi bagitinya gutanga amaraso uwo niwe wa mbere mu rwanda akaba yabiherewe n'agashimwe ariko njye mu gihe mu nshuro zose nayatanze nta gihe nigeze nagira ikibazo numva ari ishema cyane kuri njyewe kubera ko ubutanze ubuzima ntago abantu bose bateye kimwe mu buzima hari abagira intege nkeya uburwayi ubwo rero iyo ufashije umuntu kugira ngo akomeze agire ubuzima numva ari ishema cyane kuri njyewe ikigo cy'igihugu kijejwe kwakira amaraso mu rwanda kivuga ko abatanga amaraso ubu bageze ku bihumbi mirongo ine n'indwi kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe abo batanga amaraso wahimbarijwe mu rwanda umunyamabanga wa leta ashinzwe ubuzima n'ubuvuzi bw'ibanze dr patrick ndimubanzi arashimira abo bose badatsiba kwitanga mu gutanga amaraso mu rwanda turashimira cyane abantu batanga amaraso burya gutanga amaraso ku bushake ni ikintu cyiza abaza ni abantu baba bafite umutima wo gutanga ni abantu baba bizeye ko n'amaraso yabo ari meza mazima ibyo rero turabishyigikira ni nabyo oms ishyigikira cy'uko abantu batanga amaraso nta kiguzi ikirimo kugeza ubu iyi gahunda yo gutanga amaraso igenda neza abantu barabyitabira rwose baritabira kandi turabashimira icyo dushaka gukora ni uko abantu basanzwe batanga bakomeza gutanga bagakomeza kugira kwifatana neza kugira ngo amaraso yabo aze yizewe ishami mpuzamakungu oms ryitaho amagara y'abantu ku isi rirashima intambwe u rwanda rugeze ko mu gikorwa cyo gutanga no gukwiragiza amaraso mu gihugu hakoreshejwe indege zitagira abadereva drone mu gifaransa uhagarariye OMS mu Rwanda yavuze ko ari igikorwa kitoroshe kizimvye ariko gikiza ubuzima bw'abantu benshi izo ndege zatanguye gukwiragiza amaraso mu rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu umunyamabanga wa leta ashinzwe ubuzima avuga ko ibitaro birenga mirongo ibiri ubu bihabwa amaraso n'izo ndege gahunda yo gukurikiza doronse iri kugenda yiyongera ubu dufite ibitaro bigeze kuri makumyabiri kimwe babona amaraso bakurikije doronse byaratwunguriye kuko ubu ngubu umwanya bifata kugira ngo amaraso agere ku munyarwanda yaragabanutse cyane doni irihuta ikindi kintu ni uko ibitaro bidakeneye kubika amaraso amaraso aba ari ahantu abitse iyo umuntu ayakeneye duhita tuyamushyikiriza umubare w'abanyarwanda cyane cyane ababyeyi n'abana ni umubare munini buri mwaka tugera ku bihumbi mirongo itandatu bakenera cyane cyane iyo abantu bamaze kubyara cyangwa iyo malariya yabafashe amaraso akaba makeya u rwanda kibaye igihugu kigira kabiri muri afurika gihimbarijwemo umunsi mpuzamakungu wahariwe abatanga amaraso inyuma y'igihugu cya afurika y'epfo aho uwo munsi wahimbarijwe yo mu myaka cumi n'itanu iheze pyeklave niyo nkuru kigali ku bwijwi ry'amerika mu makuru y'imikino ku nshuro ya mbere ikipe ya Toronto Raptors yo mu gihugu cya Canada yegukanye igikombe mu mikino ya nyuma ya shampiyona ya NBA ni nabwo bwa mbere mu mateka iyo kipe yari ikinnye imikino ya nyuma Toronto Raptors yegukanye igikombe nyuma yo gutsinda Golden State Warriors ku manota ijana na cumi n'ane ku ijana na cumi mu mukino wa gatandatu muri irindwi iba igomba gukinwa iyo ntsinzi ahanini iyo kipe irayikesha umukinnyi Kawhi Leonard ari nawe watowe nk'umukinnyi wahize abandi muri iyo mikino ya nyuma bita MVP mu kanya turagaruka twakira intasho zanyu ariko reka mube mwumva akaririmbo on the law k'umuhanzi banaboy
Boyfriend, your love is a bomb. I'm yours, your cargo. Let's fly in your radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc nk'uko nabibabwiye aka ni akanya tubaha kugira ngo mugire intashyo mugeza ku bavandimwe banyu ariko hagati aho telefoni zikomeje kutugora ariko turagerageza tubahamagare reka dufate leonard dushoboye kubona wiriwe neza
amahoro cyane turashima namwe natwe ni amahoro uri hehe wowe
ubu ngewe ndi mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya bubanza ni amahoro ni amahoro
yego ni amahoro turashima twaramutse Eh, mu magambo make cyane suhuza abo wifuza gusuhuza hanyuma dufate n'abandi
Mm, murakoze cyane Eh, hama nagomba kuramutsa cyane inshuti zanjye ziri hano mu gihugu cy'u Burundi eh, bakuru banjye abo twiganye abo dukorana ku kazi ndaramukije kandi n'abari hanze y'igihugu eh, nk'uwitwa excellent bakuru banje bari muri uganda eh, bose ndabaramukije cyane bakize intashyo ndabakunda kandi ndabakumbuye nusaba ko botaha abanyumva bose bakaba batwaye batahijwe na jewe niragira leonard urakoze cyane niragira leonard ugire wikendi nziza reka dufate na eme frank wiriwe uri hehe
muri zanzibar ubuja kaskazini
mu magambo make cyane abantu nka babiri wifuza gutashya
Eh, nifuza gutashya inshuti ziri ngaha mu burundi diyomeze nizerimana sentrice nizobaza cremase niyitunga glorioza floribere baraka pierre mege batagira bona bwana na mama wanje bakaziya hamwe n'abari bujumbura na ene kubw'imana joseph kwizera n'umugore we divine
urakoze cyane eme frank kandi ugire wikendi nziza amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire mwese kuba mwaduteze amatwi dushimire enjeniyeri cornelius dufashije mu buhanga bw'ibyuma na fasil gebeyeho wegeranyije aya makuru muri studio ya cumi n'umunani hano i washington dc mwari kumwe nanjye edi rwema reka tubasigire indirimbo gutujya
wambona wabona umusayi n'umutima byakonekitinga runo lunakunze sirwejjusa waponya buli bukodigo butakuta omisinse olimu ekirungo kyesukaali alaaliyo nkubisa walayi yego wange omugwe mpita bumaali alaali ne bwe wataba ababandanya kudukurikirana mu masegonda makeyi igihe cy'isaha cumi na zibiri murakurikirana ikiganiro cy'umuziki tubashikiriza iminsi yose ku wa gatandatu kuri iyi saha